sada ọkwa mụ na chi m so aga n'elu ụwa nụ onyinye chukwu nyelụ m ka m ji aga chiomale ọkwa mụ na gị for life ụwa ewu mewu mewu mewu ogologo ndụ na-arụsikenụ ọkwa ya ka anyị na-arọ mayo mayo mayo kwuru some an understanding ọmọ ya ka anyị na-alụ ọgbajodolu onye ka m gagbọnụ akwalili ka mụ na-ebe n'ebe ịchụ ụwa bụ ọgba mụ na chimusala ije awele ọgba ya ka anyị na-alụ anyị jebe ejebe anyị naba anaba so my fellow country people una well done una good afternoon anytime when you hear that song know say e get as e be don tanda yes ijawele imenza smooth journey na so we carry enter for inside there na smooth journey anywhere wey we dey go we dey say smooth journey to you This monday na e be the last monday for inside the month of january 2019 any other monday wey show face eh dat one na counterfeit eh because eh dis month like this, eh monday don finish oram o we no dey drag am <laughs> we just say eh any monday monday wey show face that one e dey for baka so as you don carry enter for another monday wey we go give una e get as e be for inside ekiti ninety one point five fm una miss us and know say you miss us no dey look your face like that and i don see you sef <laughs> i know your face i know say una miss us so no just drag am my name never change and ah. my name still be that correct baby princess okenwa but if you hala me queen of kings eh i go buy you tringum na tringum i go buy you <laughs> so my country people eh cause i no dey here alone ah. i dey dey always waka with my correct babe and my olofofo number one my partner in technology my better aproko babe my better better person eh her name na deborah oyewa olofofo one babe how you take waka. i dey o oh, princess come na me get other accolade <laughs> na me just get other accolade hey na wow and i go have to know my country people how na dey today na how the monday dey go you wey dey market how market you wey dey office hope the work dey go sele sele are you sef wey just dey hear how that place be Now the show you get us e be now. we carry come again for on top ekiti fm ninety-one we carry come to my own name na deborah wey princess don call princess wey sabi me don call me olofofo one today for the show na sabi how we dey do am na na the show we go dey give una correct correct gist wey we go dey give una gist wey go dey real na for body wey be say no be only us go dey talk am una sef go fit follow us chook mouth for inside the matter princess. Mm. Oh my country people, una don hear the better better salute wey my babe throway give you eh her level pure like wetin dey use iron sponge wash am mm-hmm. any other babe wey dey behind eh that one no work am based on that level eh before we go drop the matter wey carry us enter wey we carry enter and di thing carry us enter you know say <laughs> na two different as <laughs> as you waka come the thing waka come so we go go shake body small make we sef go give you chance eh make you go call your neighbor tell am and say e get as e be don land for inside Kitty ninety one dot five fm and say e no go easy today today because we no go fit carry last last last eh, na draw e go be okay na bear we dey come back. Kwa sababu natembea, niliposikia habari ikisifika, nkakesha na ngojea. Akabariki jirani, nami nikaweka muziki nkauotea, nilipompa kama nikatandia kabanana, kumbe mapenzi yanatakia radhi, ni kama tango mnatia tu mwenzenu nkaoza asu na kujitia kitandani juzi eti nataka fukuza paka badala ya mbwa nikafuga nguza mm-hmm. wivu kanifanya kagombana na marafiki vina mama akinambia siambiliki moyo kanambia na siku sasa mapenzi basi ila nanang'ania najaribu kuipinga nafsi esma nanambia mdogo mpenzi basi, ila nang'ang'ania nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Sikomi, sikomi, sikomi licha mateso haya najumiza. Sikomi, sikomi, sikomi, sikomi licha mateso haya Fanywa se kwa kia mungu siyo hizi sema na so na so we they welcome you back from that clip breaker. you know say na where person they work na you dey shop na so you better call am my eh, workshop in case you just dey join us now for inside ekiti ninety one dot five fm na you land so and a better place where you go be be this ah and the matter what we dey wey we carry enter eh na you get as a e B. and na your correct babe baby princess and na uh, deborah olufufuwa na im be the pilot for today we go dey carry you dey go jejely and wirely until we land you for that better better position that where you go be place. so before we go that chikli break we been tell una say when we come back we go drop the gbege the matter the aproko the gist uh, the waga waga wey we carry enter eh and so in case you just dey join your matter never lost you at never all. lost anything so <laughs> my correct people eh my correct babe olofo wey go just hit you with the matter wey we carry enter because uh, you wey go catch am eh you go catch am because e go red for your hand and anybody wey run today I no go buy am chingo. <laughs> Prince said, okay, my country people, the story will carry come giving now today. Now another special one. Princess, mm. now hmm. another hot gist now will carry come. I beg, wherever now there, I want make a little way. So that in ourself go fit contribute. In I know say be our personal advisor, eh? Sure, With sure. that now, we no go fit dey here. Mm. So we come bring one tori we be say, eh? one of our brother come meet us so he say he need our help make we help am telling him and make una advise am how we go take do the waka him and him wife dem don marry for like fifteen years now they don get two pikin so recently now the man come jam him wife for the waka krikere waka come catch am wetin oyinbo people dey call red dead <laughs> for where he dey cheat on am mm. say my guy man pocket full small he come say make dem do dna for the two pikin wey dem don born over the fifteen years wey dem don marry so dem do dna oh, result come show say the two pikin no be my grandma own. gbagam. na so wahala burst o my grandma vex if to say na you sef you go vex if to say na me sef i go vex princess if mm. to say na you no go vex. na omo na vexology na i go be my name that so now the matter come be say eh my man say he dey try pursue him wife comot for house but the woman no gree comot o he say dey follow build the house. Mm. so dey go follow stay. so then when the man come confront the woman the woman tell am say when she get belle the man no ask am say who she get belle for. Hmm. i dey tell you, you know say i talk am say i get belle different from i am pregnant. <laughs> <laughs> now my brother come dey say make we help am ask na wetin make him do. Mm. shey make e still pursue the wife the wife sef no even wan gree go whether make dem share the house fifty two make dem dey stay like roommate una sabi that matter na make dem dey stay like no, flatmate dem na housemate housemate. abi make he still dey take care of the two children wey no be him own whether make he still remain for that marriage abi make himself pack comot for that house for real princess. Mm, my people una don hear am no call my name. princess <laughs> wait wait wait see, tell me for your church mind. see eh just, just wait down, wait your blood no dey hot princess, like this. princess wait calm if, down if first. if na you be that brother. Mm. abi if na me be that brother wetin you go say make i do. Uh, first of all i go go boys quarter go stay go reason the <laughs> no reason about for like how many months. <laughs> i i go tell you i go tell you because i know say my people I don't hear am as e take be this one e get as e be i dey always tell una say the matter tie gele wear rain boot come wear goggle on top for where rain and, and sunshine dey jam together so as e dey shele for we country i know say everything wey dey shele for this country e get as e be and for that we office where you dey dey take office so e get as e be for inside that market where you dey hustle dey sell everything e get as e be even for that motor where you dey drive so i know say say everything wey dey shele get as e be so as the hour don gas now e eh, come rest join eh i don dey sweat small small eh. no be small uh, ten sion o. Oh. i dey tell you the i no know which <laughs> no be small ten sion just dey just dey dodge my question but i no vex dey dodge my <laughs> question. no i no dey dodge am but <laughs> una know say the number wey una go call make una for chukuma for the matter na zero eight zero six five two two six one four five when we open the phone line eh you go call us for zero eight zero six five two two six one four five may you for for hold that number for hand eh because when we come back eh you go follow chukpa because i talk say na talk make i talk na we go dey share na today make the because only us eh no go fit talk am when all, our personal and uh, collective advisers dey outside when we come back we go chukma for the matter filebe we dey come. come back. country people that one na angela by kwame eugene he say anywhere wey you go i go follow you dey go no space eh we me and you we no dey give each other at space all, at all. <laughs> so anywhere i go follow you go. bumper to bumper, no bumper to fender which one dey <laughs> people wey dey drive car which one dey back and which one dey front. <laughs> omo oh, anywhere you go princess okay o oh, yeah i dey welcome una from that chikili break at the gbedu wey we go shake body you know say all oh, work and no play na im make my brother no fit pass exam so if you just dey join us now for inside inside ekiti ninety one point five fm na you get yourself and my country pipo na e get as e be the matter wey get as e be wey we dey chook mouth na talk i talk you na my personal adviser wey dey there anything wey you talk na i go carry dey go my name na princess and anadeya with deborah my olofofo correct babe ah, wey dey always gambade with me ah. before we go that break we been my babe been drop the gist as e dey hot eh as e carry her enter so the phone lines uh, don officially dey open make we for chukwumat make you sef for chukwumat for inside but I make the matter for no loss because na so, talk make you talk <laughs> na we carry the number wey una go call us on na zero eight zero six five two two six one four five zero eight zero six five two two six one four five na that number una go fit take pictures inside we studio make we follow mm. chook mouth for inside the matter wetin una wan make these bros do whether make e pack out whether make dem share the house abi whether make e dey train the two caller. children. hello good afternoon no we don e be like say e get e get some people wey tie wrapper go <laughs> go wait for junction come dey cut our service another person dey call hello good afternoon. hello good afternoon. Uh, eh, bro say eh, i dey salute you. how are you now. Uh, me i dey fine o wetin be your name where you dey call from. I come from Ilenyi Mokala from Aritse. Ah, oya oh, yeah, knock am make e dey go as e dey hot just want to greet you. Okay. okay. Uh, monkey. Oh. <laughs> you don't let Christians speak Yoruba now. and anytime I speak Yoruba, things they we drop. We said they greet Thank you, thank you, thank you, thank God you. Bless you. God bless okay. you too. Thank yeah. you very much. Happy Have a nice day. Okay, okay and you too. Thank you. Mm. That brother just called, say make you greet us. We thank you well, oh, well, well, the, well, well, the well. The number one, I go call us on a zero zero six five two two six one four five. Hello, good afternoon. Good afternoon. I dey throw away salute. Waiting be your name? Where you dey come from? Ah, I do the same thing here. Oh. Eh? Uh, uh, uh, where you dey come from? I'm calling from uh, Ado bros i dey follow you yam pidgin follow me speak am nothing lost. okay kí ló bẹ. ọ̀ya naka. all right as you said as you don first talk. Mm -hmm. you can make difference difference between i don get belle. Mm -hmm. and i get belle for you that's how you say. Mm -hmm. okay you said there is also difference in neighbor living together as neighbor and living together as spouse. Mm. Uh, the advice wey I for get for the man now since dem don cancel agreement say we know the husband and wife again. Mm. now let dem live as neighbors. Nah. <laughs> the man. hello. i dey hear you if the man want the woman to pass no mm. need to mm. take man fuck am okay. get the kind wey we go live with neighbors mm. neighbors go vex pack comot from na so <laughs> i like that one oh. o fight no suppose dey inside i dey tell you eh make this man cool down make he agree make dem live for share the house as housemates roommates housemates yes i <laughs> Asafri. Uh, eh. but Asafri, I get character. When I go learn how to smoke in their head. I mm. <laughs> uh, uh, uh, uh, and uh, uh. they carry this very woman enter house. Nobody go tell her. Mm. She go see the house. Mm. Okay, that, that I won't advise for the man that. Okay, okay, thank you very much for that one. Ah. Uh, you say me, <laughs> you say me dey live as neighbor abi housemate. I tell ah. you. Say you get the kind things wey go dey show am eh wey go make am run comot. <laughs> Hello, good afternoon. Hello. Uh, wait to be on where you dey come from. I don dey finish the station now. Wetin be the topic now? Okay, the topic be say e get one of my correct gist dem eh. eh oh Jehovah, oh my God, okay. I wan cry. For the ah, sake of that go. uncle wey just wan hear the gist, make we give mm. you, I hope say you dey hear am now. E get one brother eh, mm. he marry he and him wife dey for fifteen years, dem don born two children. He mm. come hmm. catch the wife dey waka koni koni waka wey be say wey English people dey call am cheating, he catch am red handed. Mm. He come say make dem go do DNA o as they do dna they see say the two pikin wey the man be think say na him own no be him own. Mm. now he wan pursue the woman comot the woman say she no dey go say they follow build house. Mm, say they follow build house together say she no dey go anywhere wetin come shock me for the matter be say when the man confront the woman the woman say eh when she get belle the man no ask am who she get belle for. okay hello good afternoon. Hello, good afternoon. Atrobe Salugiyu, who are whom are you talk with? This is Professor Adeshima from Aramo Oyo. Okay, oh yeah, hit the matter for it. If it is me, I will pursue the woman from January to December. <laughs> oh, eh, how weak we are she dey work from january to december as in twelve <laughs> months. you no know say the woman sef gather gather sit down for there and say e no dey get money e never e never teach hunting. <laughs> hello good afternoon. hello. Uh, wetin be my name where i dey come from. Uh, my name na agofina. okay where you dey come from. from adona. okay uh, ah, oya oh, mm, fire. oya na. Uh, wetin i fit do wetin i fit do. me and eh. that woman no fit for house. Mm. Uh, eh, wetin you go come do? Mm. Uh, so as a man now, na na the thing wey you are sick say na pack comot for house. okay you go so, pack. i go pack o oh. that woman ah that woman no get heart now. <laughs> that woman so i go pack comot for house the woman wey fit uh, eh, wey me and him still live for fifteen years wey wey get belle wey know my son so you fit poison me now so. Ah, so you go park leave your house you wan wan go be that go bid another one. <laughs> ah na so too much money problem na to spend it <laughs> no wahala thank you uh, very much. Uh, no problem <laughs> okay you don hear am na he say he go carry him kaya carry everything wey he get comot make peace out. for rain mm. because he and the woman no go fit stay for inside that place o as he take talk am ah abeg make i pick this one hello good afternoon. Uh, ah my bros my bros atuale for you. Uh, mm-hmm. I don't hear the matter. Okay, okay. a fire. Yes, so the way you put am be say. Mm. Dem be married. They dey married now. Na. For fifteen years. They be married. They dey married together They marry that's why dem dey together abi. Uh. So why the woman come dey ask the man say why the man no ask am whether he won't get the belle for. Mm. You tire me o. Oh, my brother tire o. Oh. Tire me oh. Wait, so the woman did not come before. Ah, if you ask me where I was. And because you want to ask the man, say, why you know after the who get the belly for, you are to look somehow now. Mm. Ataya, oh, my brother. Somebody wife, what you say at the function, at the, my break, they move, at my chair, they enter. <laughs> then you go tell me say whether you break the cat or you the cat. No, mind, I'm just the about wetin he go do. Uh-huh. Mm. No, that woman no try oh. you. He mm, no try at all. He no try. More of us no try. Na me be that man that. Mm. Instead of for her to pack, na me go pack comot for the house. <laughs> Pack am. <laughs> They tell you. Uh, I go to I go I go read another house. Okay, that one that your okay. Ah, uh, thank even, you. Even even na me build the house, eh, I go leave her there. Mm. mm. Okay. If, if, if, if, if she comot go market, they come back that house. Her conscience will be better. <laughs> okay okay that's thank one you very much you. Eh, for your contribution you say you go pack in fact this one wey all of una dey pack comot oh, i no i no understand for inside the house wey both of una build <laughs> una go omo we go share am we go be flatmate or roommate, roommate. or kitchen mate anything wey you call am all the mates hello good afternoon. Hello? Ah, na woman o! Oh, hey! Hello, wetin be your name? Where you dey come from? Yeah, my name is Nadamrala. Aww, oh, you boys, I want <laughs> sleep. I want sleep. Oh my god. Hey, I talk. Yeah, that that woman is wicked. Mm. What I think the man can do is just to pack out mm. and hmm. leave the woman alone with the children. Aww. Okay. Okay. okay, thank, thank you, you very much. I darling, darling. Man say wherever I dey, go dey hear na so as na dey talk. ah tears my heart dey do me that voice fit wake person wey don die ah. you. i dey feel like to sleep <laughs> ah my country people. in case you just dey join us na for inside ekiti ninety one dot five fm na you jam so as e dey red dey hot eh the number na zero eight zero six five two two six one four five zero eight zero see i dey look for how to call am for pidgin wetin be zero eight. <laughs> the number na zero eight zero six five two two six one four five princess no mm-hmm. read. Eh? I, I did, no i want i dey go make i look for my dictionary no e suppose get pidgin dictionary i dey tell you e suppose dey i no fit dey call zero eight zero wey i no get get pidgin be like say we don get caller hello good afternoon. good afternoon my name is enipa. Uh, ah, i no dey hear you bros abeg increase the volume of your voice volume of your voice. i'm enipa by name. okay where you dey. i'm calling from ondo state. Ah, ah lord lord all the way. i don't dey speak ah oya oh, knack us wetin dey happen. if na me o. Oh. Mm. we go sell the house share the money ni o. Oh. Ah, na so. na so na. ah you go sell the house. Uh, share the money. Mm. Yeah okay that one na another one so that una go dey una go go be ten ant as the oyibo dey talk as landlord before <laughs> but wait o oh, from landlord to ten ant we dey move forward abi we dey go back. no na shebi we we don sell the house share the money shebi i go use part of my own go. build another one okay. okay depend on the amount of the house you fit be boys quarter. <laughs> okay. Uh, thank you very much for that one um, my country people see uh, babe mm? you don ask me now come position like say you be chairman wetin you wetin you go do if na you no dey hmm? hide under my umbrella. Uh, uh, you don talk say we go follow go bus no be i don talk say <laughs> talk your own no uh, -uh, no dey bump uh-uh, you know say anywhere you go. Uh -uh, ah ah, princess. no be me and you dey do that thing i say na when na dey waka enter studio me and you go gum body for matter arising we no dey goment. ah ah no no no no we follow dey we follow dey we go follow go boskota go con dey think for like one month two months wetin we go do for the matter whether make we leave the house abi make we still dey stay as <laughs> roommates. hello good afternoon. Uh, good afternoon who dey talk uh, where you dey come from uh-huh. i talk am i talk and say those people wey dey blow breeze for junction don cut the number wey na go take call us na zero zero six five two two six one four five zero zero six five two two six one four five. as e dey red like this e be like say we go go dance more because <laughs> i don dey sweat o i don dey hot e dey hot e dey hot so when we come back eh, we go. Oh, we go dey call una una go dey call us we go dey chook mouth for the matter This one eh na best and e call am home to gbagi we know say we dey talk about house e <laughs> fit be say na village we go we go kukuma <laughs> pack me and my babe we go kuku Park. dey go village we no we no dey stay again so no go anywhere go tell your neighbor say e dey shele for ninety-one dot five fm filebe we dey come back. lovely eyes, a pretty face, rustling leaves and bowing trees underneath the evening breeze. Sunny skies in Hamilton, clouds that form the human hand, starry nights and fireflies, flashing colors, dreamy lights. Take me to the other side, fields of grass and green and wide. We could go for miles and miles, through the grass is free and wild. Take me home. okay that one na take me home to my village im own he say im own na gbagi me i no from gbagi <laughs> so take me home to my village that one na best and in case you just dey join us na for inside ekiti ninety-one dot five fm na you get yourself and na e get as e be na the matter wey dey shele my name na princess and i get my babe wey my correct babe for technology wey be deborah she dey here with me and we don dey yarn dey go dey go in case you just dey join us the matter don dey finish small <laughs> small. no be small finish o my mm. people e be like say we go go abi make we no go. make i pick one last call one last one because <laughs> as you dey look time like this eh time don dey finish ah who be this lucky one. hello good afternoon. good afternoon. Uh, wetin be your name and where you dey come from. shout am na na you be my last caller o. if na me be Chama, that landlord there. Mm. Portray that house more share the money. Ah. Yeah. okay that that one be your own abi if you una share am now you go come become landlord or ten na you go be. Yeah, Mm. okay that one na you talk your own for inside the matter my babe okay you tell your people how e take be. e be like say eh, na here go come carry our carry the waka comot for inside ninety-one point five e get as e be na im be the program make una no vex for us say we no get enough time wey una go fit take chook mouth for inside the matter on today. na another sweet program na im wan carry come give una so we gats carry our kaya me and princess gats mm. borrow leg comot for inside the studio but make una no forget to join us next week on top e get as e be ninety-one point five mm. my own name na deborah wey pipo dey call me olofofo one now until next week make una no vex our callers wey dey call make una no vex make una no vex na here we go draw the curtain no make una no vex for us at all. i dey away salute dey give all of una wey don call chukwuma for the matter don worry next week on eh e go long until you tire na so today wan come end for inside ekiti ninety one point five fm for igeta cb this week join us next week uh, monday as we go follow chukman for another matter wey get as e be my own be say make peace reign sake of say na peace na fit solve any matter so. Eh, anybody wey say your banga no go ripe eh? in coconut no go get oil eh? na me princess and deborah dey say una bye bye. bye. that was Iget Asibi with Princess Okenwa and Deborah